بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشاشة فن التعامل بين الزوجين التخفيف من مصيبة الزوج درس كن يكرر بلاتك tajaarsa mudatte irraa laaffisu jechuudha namticha gartee maraachutti dhiyaate hiraare ka hiraadhi isa maraachutti dhiyaate maraatuu kana irraa lash godhuu jechuu musiibaan tokko tokko yeroo mataa kanatti nama buute ka maraachutti dhiyeessitu jira kamaraatu nama dhiyeessitu jira jechuudha musiibaa namticha maraachuutti isa dhiyeessitu tana irraa lash godhu jechuudha intala balaa jaarsa isiit irraa laaffisuu dandeessu ta'uu qabdii jechuudha jaartiin takka ta jaarsa ofiifuu gartee yaaddawee yaadarraa gartee mataan xash jechuutti dhiyaate itti dabalteefi daranuu xash isa gootee isa maraachitu. ta'uu hin qabdu jechuudha rabbii fide abshir ebaluu keenya homaa rabbumaa taasisaa takkallee hin yaadin tana rabbii godha hayyee marhaban jettee moggaa shaashaa jettee irraa balleessuu qabdu jechuudha abuu xalhaan gaaf tokko imaltuu dhaqee mucaa isaa ka dhukkubsatu biraa deemee itti as deebi'e yoo inni deebi'u mucaan isaa duruu du'eedha. ummu sulaimi isiin jedhamtu jaartii isaa turte mucaan du'ee garraan warra gandaatiin namni tokkolleen gartee mucaan kun du'ee jettanii jaarsa kiyya abuu xalahaa kana ittiin beeksisinaa haadhaa jetteen anumatu himaaf malee isin callisaa jetteen duuba wagguma duuba mucaan du'e faxintee yaada bareedaa kana fidattee namni tokkolleen akka abbaa xalhaa ittiin himne jette duuba maaliif jennaan jalaa rabba shama laal mataa jaarsa isii teessiti akka mataan isaa nagaa argatu jechuudha mucaa dhiixee bareechitee shittoo itti gootee achi keesse duuba abaa xalhaan yeroo dhufe ni gaafate mucaan kiyya akkam jee mucaan maasha allah hara baafatee jiraa mitii jetteen duuba. hara baafatee san inni maalitti fudhate fayyee jechuun fudhate amma akkuma mucaa sanuu achi deemee inni laalle maal goote inna kayda kunna aziim mala kophaadhaa jidduu kanaan baaste jechuudha eegaa silaa namni gaa ilma ofii ka dhukkubsatu dhiisii ka fayyaa qabu ittuma fiigee laalaa mimeen agarsiisa jee akka inni itti achi mul'atee hin laalle maal goote diddibattee urgeeffattee uffattee mushurraa gartee har'aan tanaan keessatti dhidhiqanii diddibanii gabbaasan fakkaati duuba kahennaan kunoo harki isii maasha allaa miilli maasha allaa urgaan qaama isii maasha allaa kuulli ijaa kunoo maasha allaa waan itti nafin jechuu waan har'a inumaa abaa xalahaadhaaf geessan fakkaati duuba akka yeroo inni gale gartee si'a tun jaartimatiyyamoo tabiraattu mana na dhufee hanga inni jedhu gartee tiyyuma moo tabiraan mana na seene hanga inni jedhu takka geessitee kukurfooytee nyaatallee jechuudha duuba tayyib nyaatallee akka ajaa'ibatti bareechitee dalaydee yeroo inni gale isiin giraa qanyi jettu tun nyaata fuutee qab dura goote duuba inni gaa nyaatuma kana dafee liqimsu malee aruuza seenuuf yaanni biraa isaa keessa dhufaree duuba shaagaltee jechuudha fuuldura fifiidee hahaasoysiisaa gagammachisiisaa nyaataa yookaan afaan kaaya mirqaansitee jechuudha yogguu nyaata quubsitee jette booda firaashinii ka akka ajaa'ibatti afame katakkuu yookaan akkasiin afamin jechuudha maaltu jedhare haarafnu jechuma taate dubbiin. marhaban jechuun malee innilleen waan biraa jaare tayyib akkasitti tamattu'a yaanii walitti eda'amanii walitti qanani'an jechuudha achumaan hirribni huteeni nawma alcaruus ka je'an sanii bar نوم العروس guyyaa gartee ilmi namaa tokko du'e su'aalli qabrii keessatti yeroo itti dhufe bar yeroo nama tawxiidaa ta'e hirriba aruusichaa rafi jedhaniini bar hirriba aruusichaa noomal caruus isan rafe ofirraa ga'a ka ofin yaadanne jechuudha hara baafate raahaa godhee firaashi akka ajaa'ibatti afame haaya duuba qananii waa xiqqashoo jiruu duniyaa san tamattuca waan jedhamu walitti eda'amuu san san ofirraa gartee fixanii xumuranii ofirraa rafan gaa nama malaaruus eeysaa hadan maqarre tayyib duuba ganama waan jetteen mee ormi tokko yoo meeshaa takka namaa ergisan meeshaa san nuu deebisaa je'anii gaafa kaayyoo namatti dhufan ni galchaniif moo ni dhoowwatanii jetteen duuba jawaabni maal taare hay meeshaa nama akkamii dhoowwatan galchuu malee dubbii jira jechuu taamire ni galchan jeen duuba akkasii mi'ee akkasi akkasi gaa rabbiin waan nu ergise nurraa fudhate ilmoo kiyyaaf keessan kanu ergisan ergisa nu bira jiru san nurraa fudhate wani dubbannu waa jirtii jetteen gaa duuba ajaa'ib akkamitti hanqan sitti laaqamee maalii maalii ta'e na dhiiste jeen gaammas dhaqee akkasi rasuula himate. rasuulli halkan walitti dabalamtanii jeen ee jeen hayyee achuma keessa rabbi barakaa isinii haa kaa'u jeen duuba ilmoon dhalani ilmoon isaan dhalan sun ilmoo hedduu hore hundi ilmoo isaa haafisa taateef duuba warra qura'aana beeku jechuudha maasha allah kuni maali natiijatu sabri jedhaniin laal bu'aa obsi namaa qabu kajaarsiisi hin maraatin amma yeroo san silaa itti dabalamuu dhiisi nyaatan nyaatu amma silaa gartee yeroo san itti himte ittiin dabalamu nyaata nyaatu yookaa yookaa ka nyaata nyaanne ta'a aare yaani maal yaaddawee jechuudha yookaan ka hirriba rafne fa'a ta'a laal qaaxiraa bule nyaata nyaanne imaltuurraa dhufe dadhabbii meeqaatam jechuudha mashaqqaa kana hunda jaarsa isiitirraa qabde isiin aqlii qabdu laal haala kanaan. tokkicha isiidhaa bashannansiistii jechuudha duuba attakfiifu min musiibati zawji jechuun akka kana laal ayyib balaa jaarsatti galte tana akka irraa sabliistuun barbaaduu qabdi malee daranuu mataa isaa xash godhuu hin qabdu duuba haani kaan itti haasoyte osoo googiraan jirtu googiraa biti osoo ziqeenyi jiru ziqaa biti osoo maalii kopheen jirtu kophee kopheerraan biti kana kanaan maraachuun qabdu duuba طيب iimaanu zawjuki ra'asu sacaadatik qabeenyi guddaan jaarsarraa barbaadan maali jaarsarraa qabeenyi guddaan barbaadan wanni jaarsarra argachuun barbaachisu maali je'anii yoo gaafatan amma deebisaan maal ta'e amma yoo isin gaafatan aya wannummaan ati jaarsa kee kanarraa irra guddaa irra argatuu feetu wamaa huwa yoo je'an deebisaan maal ta'a duuba haya deebisaan maal ta'a bareedina isaati deebisaan maal ta'a doolaara isaati mallaqa isaati deebisaan maal ta'a tayyib tamattu'a firaashaati deebisaan maal ta'a kaza kaza mataa ilma namaa keessa waa hedduu deemee jechuudha tayyib. wanni barbaachisu wanni guddaan qabeenyi guddaan jaarsa keetirraa sii barbaachisu iimaanu zawjuki raasu sacaadatiki iimaana inni sii qabaachuun mataa milkiidhaati jedhe milkii mataa harkaa qabda jechuu gaabsallaan waan milkii jedhamu mataa isii harkaa qabda mataa isiidha iimaana inni harkaa qabaachuun jechuu li'annahu iimaan harkaa qabu kana akkam godha inni mana ufii kan ittiin bulchaa bar mana haraam nyaatu akka hin taane godha laal iimaana kanaan mana gartee sunnaa rasuula irratti bulu godha imaana kanaan mana jahannamirraa fagaatu godha imaana kanaan laal mana jannata bitachuudhaaf tattaaffii godhu ilmaan aakhiraa barattu dubartii aakhiratti deemtu khayrii dubbattu akka sharrii irraa dhorgu imaana kanaan kana dalagalaan inni imaana kanaan warra isaa jahannamirraa ari'ee gama jannataa ari'u jechuudha dalagaan isaa kana laal kanaafu ra'asulmaal wanni jedhan mata dureen qabeenyaa irra guddaan wanni ati jaarsarraa qabdu firaashaa miti itti dhiissanis طيب jiruu duniyaa bashannana sunis homaa sanis laafamatti ilaali san jabatti ilaalin jechuudha طيب qabeenyas jabatti ilaalin fuula isaatis jabatti ilaalin kana irraa filatu qabda jechuudha duuba gariin namaa qabeenya jaarsa biraa dhabnaan khalaas kute bira gariin namaa zaata gartee biraa dhabnaan kute bira gariin namaa tamattu'a firaashaa kana xiqqoo lashii garraan kute bira ta'uun barbaachisa duuba. ta'uun barbaachisa jechuudha iimaana barbaachisa namattuu kan yaadne jira jechuudha duuba namticha tokko gartee lola seene qaama saalaa irraa muran jaal irraa muranii gale duuba galee yeroo gaa dubbiin firaashaa geessu nyaata nyaatee oguu dubbiin firaashaa geettu. intal bara har'a gaabar nurraa muranii bar jeen duuba jetteen duuba duuba maaliif nyaata ijoollee jalaa fixa jetteen qoonqoo maa ijoollee jalaa fixa jetteen jeen duuba qoonqoo maa ijoollee jalaa fixa way ani badee isaan haa muruu isaan haa kasaarsu si kasaarsan isaan haa halaakamanii dhiiste maa qoonqoo ijoollee jalaa fixa jetteen jeen duuba tayyib iimaanii namaa akkana ta'uu hin qabu laal iimaanii namaa wanni walirraa jaalatuu qaban iimaana ta'uu qaba jechuudha maa qoonqoo ijoollee jalaa fixxa nyaata maa ijoollee jalaa fixxa maa nyaatta maan du'inii ajaa'ib eega gartee gaa kasi kasaarsanii galan taate galte taate nyaatumaa dhiistee maan du'in akkana ta'uu hin qabu jechuudha ilmi namaa. waljaalatuun iimaanaan ta'uu qaba rakkoo hunda irratti walii obsu iimaanni argamee jennaan طيب أم سليم انتل ملحاني أيو أنا سيتيسين ورا قاب درا هجرا بهراج جارس إسيدا مالك بن النضر إسجد أنت الرادو طيب دوبا nama dardara dardara madiinaatirraa jechuudha وبعد وفاة زوجها مالك بن النضر تقدم للزواج منها أبو طلحة أتشبود أبا طلحة تفوله أبان طلحة كن دردر نماتيجو تعالى دردر مدينة هرات طيب دردر أجائبات مشركة أمو duuba isiin ni islaamoyte inni islaamoyin yaa abaa xalhaa jetteen ani waa fakkaataa kee ofirraa hin deebisu laakiin ati mushrika kanaafuu anaaf ati wajjiin hin jiraannu jetteen duuba ani intala muslimaati halaal naaf hin ta'u an si herumees waliin jiraachuun amma achi jetteen duuba yoo ati islaamoyte islaamin nama keetitu mahriikija jetteen laal maharii biraa sin gaafadhu jetteen ati islaamoyinaan dubbiin dhumatte maharii biraa sin gaafadhu yaa islaamoyinaan waan biraa sirraa barbaadu mahariin kiyya atummaan naa islaamawudha jetteen laal mee waan isiin filatte laal waa hundarra maal filatte islaaminaa filatte iimaana filatte jechuudha iimaanni jaarsa waa hunda akka namaa caalu jechuudha duuba. namni kun yoo imaana qabaatiin hatee fidee waan haraamii nama nyaachisee jahannam nama naqa yoo imaana qabaatiin gartee hijaaba shari'aa uffatu namatti hin dhiisu yoo imaana qabaatiin quraana qara'uu namatti hin dhiisu yoo imaana qabaatiin ibaadaa tolfatuu gartee namatti hin dhiisu mukarbax jechuudha duuba waan jetteen akkasiin itti malaan itti amansiise daawaa itti goote yaa abaa xalahaa jetteen tayyib sa'atii hin qaanfattu muka gabbaruu jetteen duuba yaanii taabonni isaan gabbaran kun muka lafaa mayruu mire ati biqiltuu lafaa mayritu gabbaruun qaanfattu jetteen طيب waan jetteen taraa dura ilaahiin kee rabbii mayra biqilchusanii jechuu ni beeytaami jetteen ilaahira ka je'amu ka mayra biqilchu ta'uu ni beeytaami jennaan ee jeen duuba ati mayra rabbiin biqilchusan gabbaruun qaanfattu jetteen laal ati mayra rabbiin biqilchu karaa isin ittiin dhufte laal mayra rabbiin biqilchu ati gabbaruun qaanfattu jetteen طيب أما متى إساء رويته يجو hayyee mee xiqqasho ofiin hin mari'adhaa jee amri uf keessa lallaale guyyaa kaan dhufeetuma ashhadu allaa ilaaha illa allah wa anna muhammadan rasuulullah ajaa'ib islaaminatti dirgim jee ilaal amansiiste ilaal mee dacwaa dubartiin islaamaa gootu inna kayda kunna caziimii kana silaa gama dacwaatitti hin deebi'anii way waa tole nama hedduu silaa islaameeysan jechuu ka dhiirri dadhabee uni islaameeysan silaa mee karaa isin ittiin dhufte laal rabbiin ka muka biqilchu jechaani beeytaami jetteen eeje duuba ati muka rabbiin biqilchu san gabbaruun qaanfattuu jetteen duuba ohoo seedaa dubbiin akkanaa jee of keessa deebi'e gaafkaan tooxida aqararee dhufe duuba akkasitti nikaa godhate mahariin isiidhaa islaamin nama isaa ta'e jechuudha waan ajaa'ibaati duuba. لا يدخل بيت زوجك أحد إلا بإذنه منك هيما جار سكيتي تملت أكنا من تقولين إنسان جي ولا تأذن في بيتي إلا بإذنه حديث إمام البخاري في مسلم أديسا كيستي أكا إسين تكا من جارسا هيما ملت أكنا من تكون سينسي سنجي رسول الله عليه الصلاة والسلام طيب akka shoottisaan shookkisaan ka jedhan sun akka manatti hin dhiyaanne jechuudha eenyummaan tokkolleen hayyama jaarsaatiin maletti dhiira ta'u dubartii ta'u xayyib akka hin dhiyaanne jechuudha hayyama jaarsaatiin maletti ka jaarsi hayyama godheefoo deemi intala siyya san gartee bira dhaqii laaqana nyaadhuu hajo'uun sun dayyuusa duuba addayyuusu laa yadkhulu iljanna jaartii isaa ta kophaa jirtutti manan na eegaa je'anii bara tokko beeyta akkas uf kasaarse namni yoo akiraan beeyne kasaara waan je'uun deema deema manan na eegaa ni dhufaa je'an duuba ka inni ergu kun shabaaba innilleen akkasanii gaa zamanuma dhiyoo fuudhe tayyib manatti erga duuba dardarran kana deema manan na eegaa achiis ni dhufaa je'an duuba haga inni dhufuuf dhaqaniituma intalagaa haasoysiisanii haasoysiisanii haasoysiisanii gaafa kaan intalli simbeeku jetteen kana namticha kanaan gaama jaarsa ofii kanaan simbeeku jetteen isaat dalagate dalagaa isaati isaa galata ofii galchi galata hamaa kana jechuudha ufumaa manatti ergee miti dayyuus addayyuus laatu kulul jannaa jaan dayyuusni jannatan seen ufumaaf manatti ergee. manan na eegaa jeeni gaaf kaan jalaa gara galchan jaarti jaartiin kalaas filatte jala san filatte kana uf sin fedhuu mitiyaan sin jaaladhuumi balaan buute gaammatuu balaan addunyamattuu wal kasaarsan akiraa dhiisi kasaaran addunyattuu isaan dhaqqabdi jechuudha ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه نم توكو كإسن يمن قد إنك إسن جبتا firaasha keeysanirra ijjachiisu dhabu wanni dubartii keessanirra jiru rasuuli alayhi salaatu wasalaam akkana jedhe tayyib laal kasaaraa guddaatu addunyamattuu nama dhaqqaba jaarsaa jaartiin addaan bahu addaan faca'u jechuu osoo akiraa biraa'u hin gahin kanaaf hayyama jaarsaatiin malitti seenuun hin barbaachisu jaarsilleen akkanumatti gartee intala kophaa jirtu asi deemi mananna eegi jechuun sun dayyuusummaa isaati jiru isaata akiraa dhiisita duniyaatiifu hin tolfanne inni sun duniyamattuu rakkina isarra gahu gad hin beyne jechuudha hin laalle jechuudha laa tufsidii calaa zawjik طيب jaarsa keet irratti hin balleeysin طيب jireenya isaa irratti hin laaqin jiruu isaa jalaa hin booreysin قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب أي أفسد وخدع طيب على امرئ زوجته yoo jaartii sadii fi afur qabaate lafaa ka'aniituma jaartolee tana hunda achi ari'uu yaadanii akka inni isiisan hiikuu hin ta'in jechuudha bar li'aannahu rasuuli alayhi salaatu wassalaam waan jee laysa minnaa man khabbaba jee duuba namni jaartii jaarsarratti balleeyse nurraan taane jee hadiisa biraa keessatti laa yadkhulu ljannata khabbaabun inni jaartii akka jaarsii hiikuu godhu sun jannatan seenu jedhe khabbaab isa balleeysu ka jaartii jaarsa jalaa balleeysu garte sun jannatan seenu jedhe khabbaab jedhama jannatan seenu jedhe طيب رواية مسلم كيست فإن لها ما قدر لها isiinis wama rabbiin isii razaqee qabdi waan rabbiin isii kenne nyaatti akka inni taan hiikuuf jecha akka balaan buusne jee duuba akka inni taan hiiku akka hin taane jee li'annahu waan rabbiin isii qaddare malee nyaattu riskii isiittu isii gaa riskiin taani isiidhaan dabartu osoo inni hiikellee riskiin jaroota hiikamtee tan hiikamin tanaaf asin dabru jechuu kanaafu laysa minnaa man khabbaba لا يدخل الجنة خباب بلسان الحال أو المقال أفان دبتها تو مجرد ديماني قرتي مجرد أنما خنا جبسيسها تو takka gaaf tokko ol seentee jaraa takka ta rifeensa ciru jirtu ol seentee mucaa akkanuma ragatteeyse musiibaan buute duuba booda maal jette mana kana waan namni jiruun seehu waan dhalaan jirtuun seehu jette osoo ka jiraattu taate silaa waan kanallee maarree kanas achi kararraa achisiisite osoo kanallee gartee kararraa silaa kanas kararraa achisiisitii miti jette duuba amma maaliif deemti bilisaani haaliha arraba haalaatiin maal ta'uuf deemti isiin jirtu sun yoo jiraattellee akka waan hin jirreeti jazbaadha faayidaan qabdu jechuu macnaan kun akkas kenna mana kana waan dubartiin jirtuun seehuu jette duuba osoo jiraatte silaa jette kanas achi keeyse kanallee achi keeyse silaa kanas achi keeysiini jette duuba aaya mana kana dubartiin jirtu suni hin jirtu yoo jiraattellee jazbaadha waan kanarraa meeshaa ka qalasa kanarraa kaa'uu dandeeysuu miti aaya kamaalis kanarraa achi tolchuu dandeeysuu miti kun amma bilisaanil haal maal maal fakkeeysa jazbaadha intalli suni ahoo mataa namticha kanaa keessa maal kaa'uu ta'a intalli an qabu sun jazbaadha tunta akkan haasoytu tun qaruute yoo mana seente akka ajaa'ibatti meeshaa tottolchiti kararraa ansaaddi dadachaasti jechuun mataa isaa keessa seena akkas taatu tana fuudhee taan hiikuu qabaa waan jedhu tokko mataa isaa keessatti akka inni uumatu akka mataa isaa keessa waan akkanaa uumu fedha feeti jechuu laal imtihaan bilisaanil haalii ta'e bilisaanil maqaalii ta'e laysa minnaa man khabbaba ولا لا يدخل الجنة خباب أمس وري أكنا جنة سيندوبا طيب قربان توكو وروت بني إسرائيل ترى كتاي توكو آه قوتي بولادا دتشي دلق انت لا بريد أجايباتك قبل كبريدني سيدا أجايبا يجو كغرغدام بني إسرائيل هندي هاوي طيب gurguddaan bani israa'ilii warroonni zaalimaa kun hawwanii intallummaan bareedduun tun eenyu jala jirti jedhanii dullattii takka itti ergan gaaf tokko طيب dullattii itti erganii dullattiin basaasa taate jechuudha edaa dullattii illee basaasanii taate aaya guddoon gartee ilkee hin qabne ta irgoo ibsaadhaa deemtulleen basaasanii taate ta namni aayyoo jedhee itti laafu karaa hamata godhuuf edaa basaasanii taate. imtihaana duuba gaaf tokko nama guddaa tokkotu ka'ee namnummaan gartee guddaan tokko masaajida keessa ka'ee dhaabbatee nama wahiitiif waa guurra jee maal jee ebaloo gartee akkasitti gartee jaartiin itti dhaltee jaartiin gartee duuba hospitaalatti qabamtee achi duute ilmoollee hin baasnu jedhanii achitti hambisanii je'ee ka'ee kadhatee beeyta yoo isaati silaa inni kadhataa nama saniif dubbii tolchee guuruu fedhe warri masaajidaa waan jehan mee nu garsiisa dhayinee ijaallaalleetuma mallaqa guurraan jenneere ama bika kanatti ilmoon gartee duuba wasitaallee hambifate hin jiru hin jirtu ilmoon hin jirtu galte manatti mashaqqaan qabatte ga'am booda waan jedhe ga'a imaamtichi waan ajaa'ibaatu har'a naa galee jedhe edaa namni guddaan guddaan akka abbaa kiyyaatti illee ni kijibaa tanaatu naa galee jedhe duuba igale tayyib nama gurguddaa kanas kanas dubbii yeroo tokko tokko jalaa wal dhooyte jechuudha aayyoo guddoo basaasa godhatanii itti ergatan akkasitti kaatee dhayxee yaamte tayyib ati qotee bulaa kana jala akkamitti teessa gabaree. namticha taajiraa ka mootii mootummaa qabu ka akkanaa kana ka faayaa fi ziqaya akka ajaa'ibatti gartee si faayu ka hariira si uffisu ka kaadimaan si kaddamu kaadima qaba hariira si uffisa ziqayaa meete ijaab gurra si guuta maal rakkatte ati qananii akkanaa kana keessa seentu jettee laal akkasiin itti basaaste garte kuni qotee bula kopheeyyuu sitti hin bitu gabran qabdan amartii gartee waa takka ta ziqayaatiif ta'onnoon qabdan hariiran uffattu kana jalaa baatee namticha gartee ziqaya si uffisu ka hariira si uffisu ka kaadima si kaddamsiisu kana jala maan seenneeyya ayyib ajaa'ib gurra isiidhaa keessa dubbii tana nayxi jechuu ayyib yeroo jaarsi isiidhaa halkan itti dhufe dubbiin amma gaagurra keessa seentee miree jaarsi amma dalagaa oolee kaf kaf kaf jedhaa oolee akaafaa isaa waliin galgala galee intalo maliyyoo ebaliyyoo jedhagaa ofirraa taftaf hin jenneere meeshaayii fidaaga nyaata fidaa hin jenneere nyaanni sii dalayne wayiitu hin jiru shaayii fidaa shaayii wayiitu hin jirtu jetteen gaammaga arraba irra deeffattee waa takka lafa hin jiran jetteen duuba dubbiin garagalte mee akkatti manni badelaal dullattiin akka ganta ajeeysite addaan yaaste rabbiin dullattii akkasii manarra nu haa qabu je'anii ta kadhatanii bara tayyib dullattiin garii namtu eega dullattiin akkana taate maal ayyaa dardara jechuu duuba dardartitti warra lafa fasaaduu jira jechuu jidduma jaarsaaf jaartii addaan baasuudhaan warra gartee faasiqumma kanaan dachira naanna'u jechuu ka jireenya nam lamaa hin feene isan gammachiisu isa dallansiisa tayyib duuba firaashallee hin afneef firaashni akkuma waliin laaqametti waa takka algaa qofaa jira firaashni hin jiru firaasha nuuf fidaa hin dandeenyu nuti waan akkana nuuf kaddameetu kaadima fidi yookaan balaa qalaa itti haasoyte qaama fataqayyarati calay irra jirjiiratti nyaatan kennineef firaashan afneef inni dalagaa oole mee akkamaa ta'u فقال زوجها ما هذا الخلق الذي لا أعرفه هاي هر أجرتي وني أن بين هاروتي كنا يسمان أجر أفت جارسي أوان كان تكون إن أجرهم به ويسمان أجر أفت الرجع قال هو ما ترى الرجع كنا أمرين تنما وما تجرت كان جار أجتين أرد بين تنما أجتين ترى رنجر جرمنو أما جا وني ورجل أري سهيكو جن دوبا أجت دوبا كرفة ميوان كرفة أجت أجايب mee akkatti gandee addaan diigame ilaalame warri hardhallee gartee kabbaab min arrijaali wannisaa'i dhiirarraa dhalarraa ka jidduu jaarsaaf jaartii addaan diiguu waa herregan qabu jechuu duuba laa yadkhulu aljannata kabbaabun ka rasulli jedhe warri jidduu jaarsaaf jaartii addaan facaasu jannatan seenuu ka rasulli jechu lafa jira dullacharraa dullattirraa dardararraa dardartittirraa mufsiduuna fi lardi walaa yuslihuun guutuudha jecha zabana cufa keessaa'u duuba siikuu jennaan nacam jette duuba ufirraa hiike duuba dhayxee gaa jabbaarticha san zaalimticha san heerumte gaa ka ziqaa uffisu ka hariira uffisu طيب وقما قدرة ربي كناغا أروز ولسين جأني قردو قبوفة إجي إسير أجامت عميت وعمل جبار rabbiin ija isii jaamsee namtichilleen iji isaa jaamte mee qudraa rabbii gaa nin bashannana jettee kuni miskiina jettee biraa kuttee mitaajila birattiin gala jettee waan rabbiin isii godhe namticha akkasi jaartii jala baafateefi isii akkasitti gartee jaarsa kaa'intee diddee jalaa baatillee ija isaan lameeni bara hogguma isaan gartee tottolfatanii afatanii shittoo facaafatanii gaa aruuza deebi'an aruuzaaf gartee akka kukurfaawanii girdoo gadi buufatan iji isii jim isallee ija jim qudura rabbii kana du'aayi irra kadhateen si'a duuba du'aayiin gartee nama miidhamee ni awwaatamtiimi rabbiin ija jimmi harkaa godhe duuba gurrilleen akkasuma duude. ija qofaa miti gurri jara lachiitu duute tanas yaaman hin dhageettu kanas yaaman hin dhaga'u ajaa'ib arrabaanillee akkasumatti arraballee rabbiin qabe arrabni kanaatillee hin dubbatu arrabni tanaatillee hin dubbatu tayyib akkatti rabbiin laal mucjizaa ufii qudraa dandeettii ufii warra kaa'inaa rabbiin akkana agarsiise tayyib oduun jaraa gama nabiyyichaa bani israa'iilitirraa ta'etti gahe rabbii waxay itti godhe jaan duuba ayyib rabbiin an isaaniin araaramuu jechuudhaan waxii rabbiin nabiichisanii dabarse jaan duuba ayyib ajaa'ib qissaa bani israa'iilii waan je'an odeysaadha حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لكن نجروا بني إسرائيل ودو إساني الرأودي ساجان لكن أمو إنقوم سنة إن كجب سنة ليجان لغات أم لا يجو كجبة أم لا يجو إنقوم سنة لين كجب سنة ليجان دوب طيب وعلى كل فكين أكنا هدو أدي فما زبان ما كان يخيزة الله warra akkasitti rabbii walitti qabu fa'aa jira akka sareen gartee walin rakkattu sareen oguu ol korteta akkasii walin rakkattu jira bara akkasumatti warra gumnaa kana ka rabbii walin rakkisu fa'aa jira bara fatihaa isaan godhuudhaaf ka walitti rakkisee haakima geeysan akkasuma walin raqqabanii akkuma isaa walirra jiranitti fatihaa rabbiin aybii isaan aybii isaanii laal addunyaatti ol mul'ise jechuudha nacuudhu billaa aybii isaanii osoo aakiraa hin dhaqin qaamni isaanii wali qabate wali fayye subhaanallah gardalagaa rabbii guddaa qaanyi addunyaattuu rabbiin ol baase jechuudha tayyib duuba mootichi tokko intala bareedduu bareedduu takka arge ta miskiinaati intalli ammoo namticha miskiina jala jirti yeroo hundaa'u bar intala bareedduu tana miskiina jalaa baasumaaf cinqatanii miskiinticha kana jala jirti waan je'een aboo ziqaan sii kenna meetan sii kenna waan ati feete si badhaasa namticha kana jalaa baatu malee miskiina kana faqiira kana jennaan waan jetteen akshaa in gadartu harra annaar intala rabbii si sodaatu laal yoo ahadii gartee jaarsa kiyyaa diige yoo si jala deeme duniyaa tanaaf jecha jaarsa kiyya kana gartee jalaa bahee ooqa ibidda jahannamiitiin sodaadha jetteen laal ajaa'ib nama rabbiin imaana kenneef laal akkana tayyib ka akka sarootatti sareen barte qixxaa jala buusaatuma qiinxaa jala darbaa saree fuudhanii bar bikka fedhan hin gaane warroota rabbiin imaana kenneef akkatti rabbiin isaan tiisa laal akka sarootaa isaan hin godhu jechuudha yoo imaana hin qabaatin addunyamaan fuudhaniituma harkisanii kaan jalaa baasanii akka fedhan godhan jechuudha. اجتهدي في تعليم نفسك وفقرقار علمي براتودان لبوك علمي برسيسودان نور علمي داوان جان قباتشو نور علمي داسن يزيد جمالا في عين زوجك osoo bareedina qabaatin illeedha bareedduu godha je ija jaarsaa keeysatti bareedduu nama godhaayya intalli cilmii qabdu ija jaarsaa keessa bareedduu taate bar ilmii qabdi nima jedhuuba bar kitaaba akkasii akkasii qaraatee bar bar aakiraa ofii beeyti bar bar qiyaamaa sodaat guyyaa qiyaamaa sodaatti akkanuma jedhuuba zaatti isii itti mul'atu laal qabeenyi isii itti mul'atu bifti isii waa takka cilmii qabdi bar nima jedha bareedina cilmiin tun. fuula jaarsaa ija jaarsaa keessatti bareedina dabalti je طيب bareedina dabalti عائشة وانجت نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين إمام مسلم صحيح إساك يا باس ويوات التيد برتين أنصار جت كقام في أفجج ديني برتشو هندبين كدين وفي أكا جابت برتن نقام فن نتين غرغدون أكمي برن نجاني كجاهلا تئن نفار فمتلال من أولا جت لال عائشة dubartii birattuu faarfamtu dubartiin gartee cilmii qabdu jechuudha jaarsasii biratti illee akkasuma faarfamtu bareedina gartee duuba ija isaa keeysatti rabbiin cilmii sanirraa nuura bareedina rabbiin keessa kaa duuba bar ilmii qabdi nima jedhu qaraatee bar yoo kaayyoo waan isiin balleessitu hunda irratti jaahilaa bar jaahilli akkanuma nama dhibdi jaa jaahilaa bar rakkoon jaahilaa tanuma jedhu. jaahilaa bar waan itti man hin dhageysu jaahilaa bar waan gartee jaaniin hin beytu kanuma irraa cinqata jechuu طيب yoo isin cilmii qabaatte cilmii isit dalagatte kunoo jaartiin ilmii qabdu faayidaan isii kanaa bar nima jaduuba adada kheyrii irra arguun nima gammata maasha allah cilmiin kunoo akkana nima jaduuba aakhiraa yaadachiisti daliila itti qaraati bakka inni jallatetti ni sirreeysiti qaala allahu tacaalaa jettiin وقال رسول صلى الله عليه وسلم كذا رسول الله كان جيتين دوبا طيب دوبا أكن جيت دوبا وأنا جائبات أجيب دوبا كنافو علمين برباكسا جرو دنياتي في جرو آكرا كيست اللي فايا جيتشون علمين زبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام دبرتين وانجان ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله فقال اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله بولولا دبرتي زبنا أصحابتا وانسان جأن يا رسوله warri dhiirtoleedhaa yeroo hundaa'u sitti dhiyaatanii ilmi sirraa xuuxatanii akka ajaa'ibaa sirraa dhuganii nuti sirraa fagoo jirra sitti ga'uu hin dandeenyu guyyaa tokko nuuf godhii guyyaa kophaadha ka ilmii keessatti barannu ka ilmii keessatti barannu akkana jedhanii bara amma gaasilaafuu rabbiin dhiiraaf dubartis wal qixxeessee kunoo waan dhiirti baratu baratu jira rabbiin mijjeessee fi nama kunoo akkana jirtani maasha allah. طيب ميكروفون تاتو أكدت كنو فوق جلا قبة جيسيسا طيب آه كمبيوتر أنت تكون نمو من أفيتا إدى جيفتا والكتما أجابت فيجو akkasi guyyaa nuuf godhi yaa rasuula jedhanii wali qabamanii rasuulli akkasitti cilmi isaan barsiisa jechuudha duuba haala kana turan jaahilummaan du'a jedhan duuba وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور أكن جان نمني علم كمني وصو دعاء قبر جلن سيرنو دعاء لفر دي مجام دعاء قامني ساسونيس إساف قبر ما يجو لا du'aa lafarra deemu ka qabriin itti bal'attee keessa deddeemu ta'a duuba laal jaahila fuudhuun rakkoo isiin qabdu jaahila olloomuun rakkoo inni qabu jaahila soddoomuun rakkoo inni qabu jaahila saahibuun rakkoo inni qabu mashaqqaa xiqqaan seen duuba jaahilummaa ofii saniin sitti as dhiibbataa rakkoo guddootu argama jidduu kanatti طيب عبد الله بن أبي وداعة إني جدمو مجيو سعيدي المسيبي فودي مجيو سعيدي المسيبي فودي سعيد كن مجيو فوديتما يا عبد الله جدين توبا مجيو تنكونو كندي كيت سيهرم سيسي كبت جين طيب برئسين تنجين انت لأجائباتي أتي انت اللي فرأت جرت تنبر انت لسوامة قوامة عارفة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاتق الله فيها intala hedduu soommantu ta hedduu salaata leeylii kaatee dhaabbattee salaattu ta kitaaba rabbii beeytu ta sunnaa rasuulaa beeytu rabbi sodaadhu intala akkanaa tana keessatti kunoota akkanaati ta'an sii kenne jeen duuba ajaa'ib waan tokko tokko ka irraa jibbiteef jecha akka ofirraa achi hin qabne jeen duuba akkasii fuudheen akka hin jee zawaayini warra asiin duraa kun bargaa mashakkaan qabu assalaamu alaikum waalaikum salaam hoo kunoo gaa mucayyoo tana manaan gaadhu sii kenne dubbiin akkasuma dhumte jechuudha. wayaa gaffiti uffisa abbaa gaffiti uffisa adeeraa gaffiti uffisa eeysumaa gaffiti mashaqqaan tun hin jirtu laal waan sunnaa rabbii keessa hin jirre jechuudha uffisa abbaa gaffiti jaan ka obboleessa guddaa gaffiti jaan ka eeysumaa gaffiti kophatti uffatanilleen ribaa nyaachuu jiran riba rabbiin guyyaa qiyaamaa irraa isaan gaafata warra afaan isaaniitiin waan kana dubbatee waan kana gartee akka kennan nama godhus kunis kayri irratti gargaaruu qaba malee sharirra gargaaruu hin qabu watacaawanuu alal birri je orma san macsiyarra gargaaruu hin qabu diduu qaba tayyib diduu qaba waan gartee gara sunnaatiin hin dhufin ajaa'ib mee faxarri haaroyinu kun eessaa beeku manguddoo dubbatteefillee kophaa waa kennaa jedhan gubboo jechuu bar arrashwa gubboo ajaa'ib duuba haraam zaahiraa nyaatanii wal nyaachisan mucayyoo ta'e achi kennitee maharii isii namtichi as kenne ragaa lama godhatee intala sirraa fuudhu malee hagasuma malee hagasuma malee dubbiin tana achi teessa jira duuba balaa qalaan balaa qalaan kana achi isa jira maharii as fidatu namtichi ragaa lama waliin intala kunoo sirraa fudhadhe jechuudha hagasuma kalaas karatti kennite mana yaamtee kennitee fi mana isaatti geessite intala amru amriin dhumate. طيب دبا ان تلتنا كني في عبد الله كان في كني آه عبد الله بن ابي وداع يساتفور ان تل سعيد المسيبي برسيسا اسات دا شيخ تجمع اسات الرافوده سعيد المسيبي ان تلتيتون هدو صمنت هدو دابت كتاب اللبيت سنة بيت ربي صداد وجهك النيف خلاص الرافوده الليل ما الجرير دوب عبد الله نتشبوده والله وأن جرج ما رأيت امرأة قد أقرأ لكتاب الله ولا أعرف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخوف لله عز وجل منها انت لا إسر دين ربي بيت تأسر ربي صدات تأسر سنة رسول بيت واهن أجرج دوبا يرو مسألان تكنا كبده تورفك أها أبر أكيد أبي قرتي جرفا فأجد عندها منها علما جدو وأنا جايبا إسيبر أزديب أو جوجا فدو علمي بر أرقد جدو ilmii biraa argadha jee duuba warra fuqahaa warra bebbeekaa fa'a bira dhaqee ulamaa'ii fa'a gaafate yoo dhabe fa'a as deebi'ee ka bira isii tana gaafadhee irraa argadhu jira je furmaata laal furmaata ganda duniyaa furmaata ganda akhiraa furmaata yeroo hundaatu jechuudha duuba isin waa beektu isin aqlii qabdu gariin namaa waan jiru qaraatee qaraatee eessa nuu geessu hin qaraasistii jaan duuba qaraatee qaraatee bikki geessu maarkii jiruu duniyaa barbaadanii raayitii jiruu duniyaa. bikki gaanjannata laal qara'anii qara'anii haraam irraa uf qaban qara'anii waajiba dalagatuu beekan qara'anii khayrii gartee ilma namaa wajjin dalagatuu beekan mana isaanii akka itti bulan akka jaarsa isaanii itti bulfatan beekan faayidaa jiruu duniyaatiif ka akiraa keessa jira jechuudha jiruma duniyaatuu akka itti bulan laal waan je'an namticha tokko waan je'e nama diinallee horduufi mitiinni laakiin waan je'e yahudaa tanarra haasawe yahudaan amma waan jette jedhe diiniin islaamaa kun osoo jannata jedhan sanillee ittiin argachuu baatanii tayyib osoo jannatuma jedhan sanuu ittiin argachuu baatanii jireenya ilma namaatiif isatu caalaa jedhan jedhe laal garta amma wakaada umayyatu binu salti an yaslima umayyaan islaamahu dhiyaate jee beeyta rasul dubbiin akkas ta'uuf deemte jechuu yahudaan islaaminaa seenuu dhiyaate laalanii laalanii diinii kaanis haymaanutii kaanis haymaanutii kaanis hundaa'u ni laalan hundi isaa ka hattuutiif ka zinaatiif ka ribaatiif ka farshootiif ka maalii ka kaa'inummaa ka waljaa kana argan keessatti diinii kana hogguu as deebi'an ka wal jaalatuu ka wal gargaaruu ka rahmata walii godhuu ka salaamtaa bareedduu walirratti kennu ka miidhaa walirraa deebisu kana argan diinii tokkummaa jireenya ilma namaatiif diinii gartee xahaaraa ka guyyaa keessa namni taraa shawwadda atee dhiqatu shigalee طيب جيرين علم نماتيف إسات ويادا أجي أنجي الدنيا مكان الرتولان لا لا رقابات يهودان جتو أجايب دوبا جيرين jiruu duniyaa kanaafu cilmiin isiin baratte faayidaa isii qaba jechuudha akiraa osoo hin seenin ilmaan ofii khayriidha guddifatuu beeyti jaarsa ofii khayriidha waliin jiraachuu beeyti ollaa ofii khayriidha wajji jiraachuu beeyti saahiba ofii khayriidha wajji jiraachuu beeyti jechuudha xayyib qaraatee qaraatee isa geessi jaan qaraatee qaraatii kun kan aggeessi bikka itti geessu wallaalan isaan duuba li'aanahu mataan isaanii waan jaahilummaan keessa guutteef isa geessi jaan duuba. عليك برعاية زوجك وأولادي وأولادك طيب جارسك تيسون وجوليت تيسون سرها جرات وجه جارس كم تيسان عردي إسانا موسى إسا تيسان سري إساهم فجأسا طيب سري إسا قبانين فجأسا جنجل كانت أنججو وان إني اتناكي قد باتي أنجلاسون قبضو يجو جنجل كانتاتو اللهم إنا نعوذ بك من جنجلشا دوبا جنجلشا ربي نتن في ديني تكرة لأنه من خي هلاك مقابسا بده تكو يتمتوس تكو انت على خيسها سوامت قدو يتمتوس قدو انت على خيسها للبمت يجو أكما نقرت موتما تكو كغازتا وابتن سي دبين تأكسون بتن سن جرين يفجاسو جرين يفي أميسو تيسو قبد سري إساه tiisuu qabdi firaasha isaa tiisuu qabdi diinaggee isaa waa hundaa'u akkasuma ijoollee isaatiillee kullukum raacin wakullukum mas'uulun can ra'iyyatihi والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة راعية على بيت زوجها وولده حديث أمام البخاري في مسلم باسا كيستي انتلي جارس إسيت الرا من إسيت الرا ilmoo isaatirraa isini gaafatamti jee ilmoo ilmoon bar waajibni abbaa qofarra hin jiru isirrallee jira bar amma silaa isiinu eeggamtuumi tiifamtuumi isima gartee jaarsi tiisuun irra dirqama isiis akkasuma ilmoo ofiisan tiisuun irra dirqama laala ilmoorraa ni gaafatamti jee waan munkara haadha takka takkaa jirata abbaa dhoysite haa taphattu ijoolleen jettee televizyiina dharaa filima badaa laalchistu yookaan macasiyaa takka takka gosti macasiyaa silaafuu isaa ban qabdu shaggooyyee fa'a hannaan akka intalli deemtee sirbitee deebitu gootu siigalee akka intalli daansii sirbitee kinatii sirbitee fi deebitu akka shaggooyyee deemtee deebitu laal hatteefi jechuun maal hatuufi jirti macasiyaa hattiifi bara abbaa jalaa hatti ta'uun qabdu jechuudha. مسؤولة نقافة تمتلال عن ولده المرأة راعية على بيت زوجها وولده الموساتر نقافة تمت حرام الراد أرقو قبت ميلوهن قبد نيات كيست وفت كيست وان إن الرافقات كيست تإني برجل خيستيس ميلوهن قبد يجو خنافو إذا الموت يرى قافة ما أجتشو بيكو قبد جارتين intalli takka ijoollee ofiitti rakka gaafatamtu haa beeytu karaa rabbii keessa guddisu jira moo karaa sharrii keessa guddisu jira irraa gaafatamti jechuudha abbaa irraa gaafatama ana maaltu nagayeen hin jiru ni gaafatamti tayyib ni gaafatamti jechuudha duuba duuba namni hundi tiisiteedha tika isaa san keeysatti rabbiin isa gaafata jechuudha tayyib وهما ربي نما تيسيسي تفيتي تفيتي هاتات أبوليتي تيتر ربي تيسيسي ودوس نوما توكو غرتي خا مانا كيتي غرتي أماناسي كنن سنيرة تيسيتي ربي سي ودوس إرا غافتمت أبدا أماناسي بيرجر تراني غافتمت يو هادي يوم ست أكون فيتي يو غرتي أوليغات أجنبيين كبشا ننتو تاتي كامو أمانا جانيس bira kaan irraa gaafatamta rabbii kee bira jechuudha tayyib duuba saniif jecha jaabir bin cabdullaahi amaanaa jabeysuuf jecha abbaan isaa irraa du'e cabdullaahiin jihaada keessat du'e amaanaa san jabeeysuuf jecha wanni abbaan isaa dhiise obboleeyyan isaatirraa amaana amaanaa san jabeeysuuf jecha maal dalaga armallaa fuudhe dubra dhiise jechuudha rasuulli alayhi salaatu wassalaam waan je'een ni fuute je'een ee je'een maal fuute jennaan dubra moo armallaa fuute jennaan tazawwaytu تزوجت بكرا أم سيبا جنان قال بل سيبا أرمى الله فول يا رسول أجدوب فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك ما دبرا فولين جن أكاشا قليتي وجين تبتني طيب وجين تبتني غندا غرتي تبان فتن كخبلا فتن كان ما أجن لكني يجدوبا تبا في خبلي غندا إيسا جرى جنان كسكسين كوني غندا دبرني جرى كسكسين كوني طيب غندا كسكسين اتفق انا ما دقيني غندا خبلي غرتي بيران دمن خنا كوا دبنان تيس نمجان ودبنان تيس تيت كان مجان آية همسول ما فوت من أفدور جمالي سلال كني قويا وكلمة قبل الرأي يجو وصو فوت أم بيرا جرات شوباته هل كني قويا هل كني قويا وسلا قبل ما ترأي أبيك فوت ما بيرا جرات uf qaban jechuudha li'aannahu waa hundatti qoflatu itti dhufa qoflatu isaan dhufa uma hunda keessatti qofla isaan dhufa fooxumaan uf gargaarsaa deeman gaa fooxa afaan kaayatuma fooxa afaan kaa garii nama afaan hooqqataatuma wagguu afaan kana addaan bananii hooqqatanis gaa qofli kun beektaa xiqqoo namarraa ofirraa balleessan jechuudha duuba qofluu fedhee namni afaan yoo addaan banee akka waan hooqqatuu ta'e gartee hidhii kana qofla san balleessa duuba ofirraa xayyiba. kanaafuu ganda cawataa hin fixin kana ka yeroo hundaa'u itti haarawaa ganda cawataa kana maan seeninii jennaani bar wanni achi seenuu na dhoorge wanni ganda armallaa ganda kofli keessaa dhumate yookaan ganda kofli keessaa xiqqaate wanni seeneef yaa rasuula katabaaf kofli keessaa xiqqaate abbaa kiyyatu dubra sagal guutuu na biratti dhiisee je dubra saylan kana. isii kokkofaltuu tattaphattu yoo ka itti fidu taate itti naa yaaddoytee dubra tana naaf hin guddistu haya isiin gartee koflaaf tamni irraa dhume jechuu waan koflaaf taphaa hajaa qabdiire yoo jaarsilleen gartee fuudhee barjee akka isatti gagammadee kokkoflee ofirraa qisqis jedhee tattaphate jaartiidha jee joollee wilii hidhate sirraan dhumanne maal goggodhatasaa kun jetteetuma gaa'isiin. ofirraa calliseetuma callisi duuba yoo isaati jaartii fuudhe jee gamaa gamana utaalee tattaphata haaya duuba isiin tun jiruu beeyte jechuu gabaabdutti jiruu oofachuu beeyte armallaan jechuudha tartiiba jireenyaa tartiiba ilmaan itti guddisuu isitu beeka kanaaf faayidaa bikka kanatti isin naa qaba jedhee fuudhe bikka kanatti faayidaa armallatu naa qabaa jedhee fuudhe jee duuba kana hunda amaanaa jaarsaa tiisuuf jecha amaanaa jaarsaa tiisuuf jecha wanni kun argame jechuudha akkasitti armallaa tana fuudhe jechuudha maali amaanaa gartee abbaa isaa tiisuudhaaf armallaa tana fuudhuu danda'ee jechuu tayyib